iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi twumvikana ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icyenda na makumyabiri n'ebyiri naho ku rubuga rwa interineti ni kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi ntiyadirwe mbasuhuza kandi mbaha ikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba muri aya makuru turi kumwe kandi na Placide Magambo nanjye ndabaramukije kandi mbaha ikaze mu makuru yacu mu rwanda ubushinjacyaha bwasabiye abo mu muryango wa rwigara sinaporo gufungwa imyaka makumyabiri n'ibiri ibibazo biri mu gihugu iyo tubivuga nk'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi ntabwo tubivuga dushaka gusenya igihugu tubivuga mu rwego rwo kugira ngo twubake igihugu ibitagenda neza tubikosore uwo ni madamu victoire umuhoza ingabire umuyobozi w'ishyaka fdu inkingi avuga ku byaha leta y'u rwanda ishinja umwari diane rwigara
imiryango mpuzamahanga ishamikiye kuri oni ikorera muri yemeni iratabariza abana ibihumbi bishwe n'inzara abana basaga ibihumbi magana ane bari ku kigero cy'imyaka iri munsi y'imyaka itanu bashobora kwitaba imana bazize indwara zikomoka ku mirire mibi
perezida donald trump wa leta zunze ubumwe za amerika arigamba intsinzi ikomeye mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko nubwo ishyaka ritavuga rumwe na leta ry'abademokarate ryigaruriye umutwe w'abadepite ku bwiganze
umwe mu bayobozi b'itorero ry'abaperesibitariyani mu gihugu cya kameruni yemeje ko babana mirongo irindwi n'icyenda bari barashimutswe n'agatsiko k'inyeshyamba ku ishuri bigagaho babohojwe
izo nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazigarukaho mu kanya mugume ku maradiyo yanyu amakuru yo hirya no hino ku isi reka tuyahere hano muri leta zunze ubumwe za amerika aho perezida donald trump w'iki gihugu yigamba intsinzi ikomeye mu matora y'abagize inteko ishinga amategeko n'ubwo ishyaka ritavuga rumwe na leta ry'abademokarate ryigaruriye umutwe w'abadepite ku bwiganze ni ku nshuro ya mbere abademokarate bagiye kuyobora umutwe w'abadepite mu myaka umunani ishize ku rubuga rwe rwa twitter perezida trump yavuze ko abakandida bagaragaje ko bashyigikiye politike na gahunda ye bitwaye neza mu matora amatora yabaye kuri uyu wa kabiri benshi bayafashe nk'igipimo cy'uko ubuyobozi bwa donald trump umaze imyaka ibiri ku butegetsi buhagaze muri iki gihe gutsinda kw'abademokarate bivuze ko babonye ubushobozi bwo kugenzura bya hafi ibikorwa bya guverinoma kimwe n'imyifatire ya perezida trump guhera mu kwezi kwa mbere abademokarate bakomeje gushinja abarepubulika kwirengagiza inshingano bahabwa n'itegeko nshinga zo kugenzura imikorere ya guverinoma muri sena abarepubulike nibo begukanye intsinzi y'imyanya myinshi perezida trump yahamagaye nancy pelosi uyobora itsinda ry'abademokarate mu mutwe w'abadepite amukeza ku bw'intsinzi y'ishyaka rye imiryango mpuzamahanga ishamikiye kuri oni muri yemen iratabariza abana ibihumbi n'ibihumbi bishwe n'inzara kuba rero ingengo y'imari igenwa igenerwa iyi miryango yaragabanijwe byatumye itakibasha kwita kuri abo bana ku buryo kuri ubu bazahajwe n'indwara zishingiye ku mirire mibi uko imyaka itaha ni nako mu gihugu cya yemeni ingaruka z'intambara zirushaho gukaza umurego umuryango w'abibumbye uvuga ko miliyoni cumi n'enye z'abaturage bugarijwe n'inzara kandi abibasirwa cyane ari abana batoya ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana unicef rivuga ko abana basaga ibihumbi magana ane bari mu kigero cyo munsi y'imyaka itanu bashobora kwitaba imana bazize indwara ya bwaki kimwe n'izindi ndwara zikomoka ku mirire mibi umuvugizi wa unicef christophe buriyerak avuga ko aho ibintu bibereye bibi kurushaho ari uko buri mwaka abana basaga ibihumbi mirongo itatu bitaba imana bazize inzara abagore basaga miliyoni imwe n'igice batwite bugarijwe n'ibyorezo bikomoka ku mirire mibi
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hsr ryatangaje ko abantu benshi bakomeje gupfa bagerageza kwambuka inyanja ya mediterani uwo muryango uvuga ko umubare w'abamaze gupfa uyu mwaka ugera ku bihumbi bibiri hsr yemeza ko ubwo bwiyongere bwatewe n'uko imiryango isanzwe ikora ubutabazi no gushakisha abarohamye yabujijwe gukora ibyo bikorwa nk'uko bivugwa n'umuvugizi wa hsr charlie yaxley umwe mu bantu umunani bagerageza gukora urwo rugendo bagana mu gihugu cy'ubutaliyani apfa ataragerayo yaxley avuga ko ahangayikishijwe n'amategeko n'amabwiriza yahawe iyo miryango isanzwe ikora ubutabazi muri mediterani yavuze ko muri iki gihe ibyo bikorwa byo gutabara abarohamye bikorwa n'ingabo zishinzwe ubutabazi mu mazi ya libiya nabwo zikabikora muri ayo mazi nubwo hasheri ishima ibikorwa n'ingabo bya libiya ntibura kuvuga ko ibabajwe n'uko abarokowe basubizwa muri libiya aho bahura n'ubuzima bugoye abimukira
umwe mu bayobozi b'itorero ry'abaperesibiteriyani mu gihugu cya kameruni yemeje ko abana mirongo irindwi n'icyenda bari barashimutswe n'agasiko k'inyeshyamba ku ishuri bigagaho babohojwe abo banyeshuri n'umuyobozi w'ikigo cyabo bari baratwawe bunyago ku wa mbere bari bagabweho igitero aho bari bari mu mujyi wa bamenda uwo mujyi uherereye mu gace kaberamo imirwano yashorojwe n'abaturage bakoresha ururimi rw'icyongereza bagamije kwitandukanya n'uduce tuvugwamo ururimi rw'igifaransa amakimbirane hagati y'abaturage bavuga igifaransa bahanganyemo n'abavuga icyongereza yatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu imbarutso yabaye icyitwa ivangura n'ikandamiza rikorerwa ba nyamuke bakoresha ururimi rw'icyongereza mu mashusho yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga agatsiko k'inyeshyamba ziyita amba boyizi ntikava ku izima kuko kavuga ko aba banyeshuri bazasubira ku ishuri ari uko ibyifuzo byako byubahirijwe gasaba ko intara zituwe n'abavuga icyongereza zahabwa ubwigenge igihugu gishya kikazitwa leta bise ambizoniya ku munsi w'ejo adolphe rere lafrique guverineri w'intara y'amajyaruguru y'uburengerazuba yari yashyize ahagaragara ubutumwa bugenewe izo nyeshyamba yazibwiraga ko ibikorwa byazo by'ubushotoranyi gufata abagore ku ngufu ubwicanyi n'ubusahuzi birambiranye kandi akavuga ko ibyo bikorwa by'urugomo bishoyemo bazabiryozwa nabi cyane bagasigara bicuza icyabibateye
mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ejo kuwa kabiri nibwo amezi atandatu y'ibihano byafatiwe ijwi ry'amerika na radiyo bbc y'abongereza kutumvikana ku mirongo ya fm mu burundi yarangiye nubwo bimeze uko imirongo ya fm y'ijwi ry'amerika ntirafungurwa ndetse urwego rushinzwe kugenzura uko ibinyamakuru bikora mu burundi cnc ntacyo rurabivugaho umunyamakuru w'ijwi ry'amerika remonze imana aratugezaho inkuru kuri iki kibazo
abanywanyi n'abakunda kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika n'iradiyo bbc bazindutse bumviriza ko imirongo y'izo radiyo yuguruye kugira basubire kumviriza ayo maradiyo mpuzamakungu abiri ku mirongo ya fm ariko n'ubu iyo mirongo iracugaye ni mu gihe iyo mirongo yugagwa n'urwego sense ramadani karenga yararurongoye yari yashikirije ko iyo mirongo yugawe mu kiringo cy'amezi atandatu yabishikirije ku wa kane ukwezi kwa gatanu aho yemeza ko ivyo bihano bizotangura kuwa ndwi muri uko kwezi nyene uyu yararongoye sense yavuze ko radiyo bbc ihanywe kuko yari yabanje kugabishwa ku makosa ajanye n'umwuga acayemeza ko iradiyo ijwi rya amerika ryo ritabanje kugabishwa kuko iyo radiyo yari yakoze amakosa akomeye abajije ku bijanye n'itezurirwa ry'ivyo bihano karenga ramadani yavuga ko inyunshi izoboneka inyuma y'ibiganiro canke imibonano y'abagize urwo rwego n'indongozi z'ayo maradiyo kuko yemeza ko ayo maradiyo yandikiye urwo rwego ku bijyanye na voile d'amerique twandikiye ku igenekerezo rya cumi n'umunani ukwezi kwa rusama bemera bimwe mu birego twabarungikiye yuko bitisunze uburemere bw'ibibazo by'u Burundi ariko bakanavuga yuko bimwe mu bindi birego twabashikirije babona yuko bikwiye kuganirwa hagati y'impande zibiri kuko nta bindi vyemezo vyinshi baba bafise nabo nyene turabashimiye kubera ko batwandikiye tuce turaba ukuntu izo ngingo nazo nyene tuzitezura ariko tumaze kumvikana tukicarana naho uyo yari arongoye urwo rwego igihe rufatira ibihano ivyo bimenyesha amakuru yaciye asubirizwa mu mabanga n'uwamusubiriye yagumye abazwa ibibazo n'abamenyesha amakuru ku bijanye n'ivyo bihano Nestori Bankumukunzi nawe nyene yavuga ko yiteze intumwa z'ayo maradiyo kugira baganire ariko ashikiriza ingene ibimenyesha amakuru vyakoze mu mezi atatu aheze ni ukuvuga ukwezi k'umunani ukw'icenda n'ukw'icumi Bankumukunzi yarishuye ku bijanye n'ibihano vyafatiwe ibimenyesha amakuru aha yavuga ko ivyo bihano biheze azovugana n'abarongoye ivyo bimenyesha amakuru kugira barabe ko vyosubira gukora ibyo bihano rero byafashwe intumbero yabyo ni iyo kugira ngo ibyo binyamakuru byikosore bikore neza gusumba ibyo binyamakuru byafatiwe ibyo bihano n'ibyikubita agashi cyangwa ibyo bihano bigahera tuzoheza tuvugane turabe ko byosubira gukora kuri uyu munsi ibihano byarangira urwego cnc rwemeje ko ruzi iryo sango ariko rukiriko ruraraba icyo ruzoshikiriza abamenyesha amakuru ku bijanye n'irangira ry'ibyo bihano Nestori Bankumukunzi arongoye sense n'ahatavuga umunsi yavuze ko urwo rwego ruzotunganya ikiganiro ku bamenyeshamakuru mu minsi ya vuba bamwe mu banyamategeko bavuganye n'ijwi rya Amerika naho batashimye kuvugira ku vyuma vyacu bemeza ko iyo ibihano biheze mu gihe atayindi makosa yagirijwe ibimenyeshamakuru ibihano vyaca bivanwaho mu gihe naho urwego sense govuga ko ibihano bibandanya kubera iki canke kiriya ikimenyeshamakuru kibona ko coba kirenganijwe gishobora kwitura ubutungane kugira kirenganurwe ibujumbura remonze imana ijwi rya amerika ku munsi w'ejo ijwi rya amerika ryagerageje gushakisha inshuro nyinshi bwana nestor bankumukunzi uyobora urwego sense kugira ngo tumubaze aho ikibazo kigeze ariko ntiyigeze yitaba telefoni ye igendanwa umujyanama mu bijyanye n'amategeko muri sense gaburiyeri bihumugani twavuganye gato ku murongo we wa telefoni nawe atubwira ko atari we ushinzwe gutanga amakuru muri urwo rwego uwungirije umuyobozi wa sense eme divine niyo kwizigirwa nawe mu kiganiro kigufi kuri telefoni n'ijwi rya amerika tumubaza ikigiye gukurikira nyuma y'uko amezi atandatu arangiye yatubwiye ko atavugira kuri iyo radiyo yahagaritswe yagize ati ibizakurikira muzabimenyeshwa biciye mu nzira mwamenyesherejwemo iby'ibihano mwafatiwe amakuru yizewe dukesha abazi icyo kibazo bya hafi yemeza ko abashinzwe gufata imyanzuro batarashobora kumvikana niba ijwi rya amerika ryakwemerwa kongera kumvikana ku mirongo ya fm cyangwa se niba bakomeza ibihano tuve mu burundi tunyarukire mu rwanda ubushinjacyaha bw'icyo gihugu bwasabiye abo kwa rwigara gufungwa imyaka makumyabiri n'ibiri kubera ibyaha bubakurikiranyeho diane rwigara na nyina adeline bararegwa ibyaha byo guteza imvururu cyangwa imidugararo muri rubanda mu kwezi gushize nibwo barekuwe by'agateganyo ni ibyaha basanga bishingiye kuri politike bakavuga ko ari ibishoboka ari bo barega ubutegetsi bw'u rwanda ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika eric bagira ubusa wakurikiranye urwo rubanza ibi bihano ubushinjacyaha bwabisabiye abo kwa nyakwigendera sinapolo rwigara nyuma y'amasaha bisobanura hari ku nshuro ya mbere baza mu rukiko bidegembya nyuma y'ukwezi gusaga bafunguwe by'agateganyo metre gatera gashabana wunganira mukangemanya adeline rwigara watangiranye ijambo yavuze ko ibiganiro adeline rwigara yagiranye n'abavandimwe be baba hanze bishingirwaho bamukurikirana bitageze ibyaha byo gukurura amacakubiri no guteza imvururu muri rubanda yavuze ko ubushinjacyaha bwirengagiza ko baganiraga ku kababaro gakomeye yatewe n'urupfu rw'umugabo we kandi ko bitigeze bibera mu ruhame aravuga ko kuva rwigara yapfana n'ubu bari mu kiriyo agasigara yibaza niba iyo umuntu yapfushije nta burenganzira bwo gukora ikiriyo kandi ko iyo ikiriyo gikorwa hari ibigomba kuvugwa metere gashabana yavuze ko ibyafatiriwe kwa rwigara byakozwe bihabanye n'amategeko nicyo kimwe no ku cyaha cyo gukurura amacakubiri aravuga ko gishingira kuri ibyo biganiro kuri telefone kandi ko ubushinjacyaha butashoboye kugaragaza icyatumye ibyo biganiro bibaho ati keretse niba bwemeza ko nta burenganzira bari bafite bwo kurera ababo yiregura adeline rwigara yakunze kugaruka ku magambo akomeye akunze gukurura icyafatwa nk'akumiro ku bari mu cyumba cy'urukiko bari bakubise buzuye abandi bari mu madirishya ntiyigeze ahakana amagambo ariko ariko avuga ko nyirabayazana ari urupfu rw'umugabo we yasabye uburenganzira bwo kugaruka ku mateka y'umuryango avuga ko rwigara yitanze afashe inkotanyi kubohora u rwanda ariko ko kuva muri mirongo cyenda na gatanu kugeza bibiri na cumi na gatanu ubutegetsi butigeze butuma batekana kubera imitungo bafite ngo birangira bumwivuganye ku cyaha cyo gukurura amacakubiri aregwa ko yavuze ko abatutsi b'abagogwe bavuye kongo n'abavuye burundu ari abo kugendera kure kuko ngo ari bo ubutegetsi bwifashisha mu kwica abo budashaka yavuze ko atabavugaga muri rusange yavuze ko mu ijoro ry'umunsi umugabo we yishweho ngo yaguye gacuriro ku cyo yita impanuka yapanzwe aho ngo barahamwitiriye ntashobora no kunyura izo nzira yavuze ko yatangiye amuvugisha kuri telefone nyuma aza kumubura haza kuboneka uwahamagaye ane rwigara mu magambo agira ati muze mutware intumbi ya so aravuga ko imodoka ye yagonzweho akantu gato bikozwe n'abo yita baswa bahageze we na mukobwa we basanga rwigara akiri muzima maze ngo abajepe bari bambaye imyenda ya polisi we yemeza ko ari abagogwe barabakumira ngo batagera kuri rwigara ngo byarangiye bamuzingazingiye mu isashi ari muzima bamujyana mu buruhukiro kacyiru kandi ko abaturage babirebaga uwagize icyo abivugaho wese ngo yararigishijwe agashimangira ko nubwo yari mu kababaro ngo babikoze bose arabazi mu masura ati bose ndabafite bazashyirwa ahagaragara igihe nikigera ati ibyo niba ari byo mwumva ko ari amacakubiri mu byandike sinapfakajwe na leta ya habyarimana n'iya kayibanda napfakajwe na fpr twasabye iperereza ryimbitse ntiryakorwa igisubizo kiba kudusenyera hoteli ku guteza imvuru muri rubanda yabajije atese kuvuga ku iyicwa ry'umutware wanjye nibyo bihuha ese umuntu yangisha rubanda ubutegetsi ati ati iyo bukora neza burashimwa njye ndi mu bakoma amashyi nshima ubutegetsi bwa fpr bwahinduye imfubyi abana banjye hahise hakurikiraho umukobwa we diane rwigara yavuze ko ibyo yakoze mu magambo yabwiye abanyamakuru byose byari mu rwego rw'umunyapolitiki washakaga gutegeka u rwanda kubaburirwa irengero ntihagire igikorwa n'ubutegetsi aratanga urugero rwa fideli tade muyenzi ngo bafatanyaga muri politiki akavuga ko ubutegetsi bwamurigishije n'abandi yavuze ko mu rwanda umuntu abura ntihagire igikorwa ihene yabura bakayishakisha naho ku bavuga bishwe harimo sumubyara sina paul rwigara dr gasakure na metre toyi byinshi mu byo aregwa avuga ko abikesha ibinyamakuru bitandukanye na za raporo zikorwa ku rwanda rwanda ku guhimba imikono y'abashyigikiraga kandidatire y'ubwo yashakaga kwiyamamariza ku mwanya wa perezida wa repubulika bibiri na cumi na karindwi aravuga ko imikono yari ayujuje inarenga ariko ko ubutegetsi bwamuhimbiye ibyaha aregwa ko yasinyishijemo n'abapfuye ariko akibaza niba yaragiye mu irimbi rusororo gusinyirwa n'abazimu hari kandi aho yavuze ko abanyarwanda benshi bahindutse nk'ibicuruzwa bya fpr kuko ngo bakora bayiha imisanzu n'imisoro y'umurengera kugera aho gusorera ubutaka bwabo gakondo kuri we ngo birarenze ahubwo bahindutse abacakara ati icyo abantu barwaniye bakeneye ntibakigezeho ari icy'ubwisanzure kwishyura no kwishyura kwizana kwa muntu leta ngo yashyize ingufu mu butasi abanyarwanda batatana hagati yabo bigateza urwikekwaho kunga ubumwe ati sinkeneye kwangisha rubanda ubutegetsi ubutegetsi ubwabwo nibwo bubikora metre buhuru pierre celestin umwunganira nawe akavuga ko ibyo yavuze byari ibitekerezo bye bifite icyo bishingiyeho nk'umunyapolitiki ku nyandiko mpimbano arega umwunganira akavuga ko ntaho bigaragara ko ariwe wazisinye ahubwo ngo n'abamusinye bagombye kuba bakurikiranwa diane rwigara ati ndaregwa guhungabanya uburenganzira bwa muntu na demokarasi nke kandi ubwabyo bidahari ubushinjacyaha buhawe ijambo nta byinshi bwa bwavuze ku baregwa bwavuze ko ikibanza ari uko babyemera busaba urukiko ko rwazabihuza n'ingingo z'amategeko bwavuze ko diane rwigarana n'ubu atari umunyapolitike kuko ngo ibyo avuga bigamije gutanya abanyarwanda kuruta kubashakira ineza bukavuga ko ahubwo bwari bwiteze ko yiregura asaba imbabazi bwavuze ko ibyo yavuze kandi akivuga birenze ibyo yemererwa n'amategeko kubo diane rwigara na nyina bavuga ko bapfuye ntihakorwe iperereza barimo asina paul rwigara ubushinjacyaha buravuga ko ryakozwe nyuma y'ibyo byose bwasabye ko abaregwa bahamwa n'ibyaha maze diane rwigara agahanishwa imyaka makumyabiri n'ibiri n'ibiri y'igifungo bwasabye kandi kumuca ihazabu ya miliyoni eshatu z'amafaranga kuri aderine rwigara nawe bwasabye kumuhanisha imyaka makumyabiri n'ibiri y'igifungo n'ihazabu ya miliyoni aho bareganwa baba hanze barimo tabita gwiza babasabiye gufungwa imyaka cumi n'itanu aderine rwigara asubiranye ijambo yavuze ko aribo bagombye kuba barega leta ariko ko muri iki gihugu nta warega aravuga ko ibyo yavuze ari agatonyanga mu nyanja kuko ngo yarokotse jenoside aracyatotezwa mu gihe ngo mu gihugu hari abasanga bayigize indirimbo ati ibyo nakorewe hari ababibonye bazabivuga igihe n'iki kigera ntagahora gahanze naho umukobwa we akavuga ko mu kumurwanya ari uko ubutegetsi bufite ubwoba kuko ngo budashaka ko ukuri kujya ahagaragara abunganizi babo bakavuga ko basanga badakwiye guhanwa bagirwa bere urubanza rurangiye umva uko madame victoire ingabire perezida wa fda inkingi yabwiye ijwi rya amerika ku bihano byasabiwe umunyapolitiki mugenzi we ntabwo mbona ko umuntu yazira kuko arimo kuvuga ibibazo biri mu gihugu ibibazo biri mu gihugu iyo tubivuga nk'abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi ntabwo tubivuga dushaka gusenya igihugu tubivuga mu rwego rwo kugira ngo twubake igihugu ibitagenda neza tubikosore hama twese twubake igihugu cyacu kuko twese umugambi dufite n'umwe ni ukubaka neza igihugu cyacu kuneza buri munyarwanda wese icyemezo kizamenyekana ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa cumi n'abiri uyu mwaka ehe bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali urakoze Eric bagirwa ubusa kuri iyo nkuru ubushinjacyaha bwa gisirikare bwasabiye Ngendahimana Bosco ukurikiranyweho kwica umusivile umwe no gukomeretsa abandi babiri igifungo cya burundu no kwirukanwa mu gisirikare ibindi kuri iyi nkuru turabikuri- twabikurikiraniwe na Claude Ganza Munyamagana
kuri uyu wa gatatu urukiko rwa gisirikare rwimuriye imirimo yarwo mu karere ka rubavu ngo haburanishwe urubanza nshinjwabyaha rwo ku rwego rwa mbere rwasubitswe ku itariki cumi na zirindwi z'ukwezi kwa cyenda purayiveti ngendahimana bosco amaze kugaragaza imbogamizi z'uko atarabona umwunganira mu mategeko kuri iyi nshuro leta yahagarariwe na metere aline batsinda ariko nanone purayiveti ngendahimana bosco alias karama avuga ko umwunganizi we yamumenyesheje ko yakoze impanuka ariyo mpamvu atabonetse mu iburanisha ry'uyu munsi yongera kuvuga ko atiteguye kuburana adafite umwunganizi Major Gerard Muhigirwa wari uyoboye inteko iburanisha aha ijambo Captain Faustin Nzakamwita uhagarariye ubushinjacyaha yavuze ko impamvu Ngendahimana atanze zidakwiye kwizerwa kandi zitahabwa agaciro kuko uwari kumwunganira yagombye kuba yarandikiye urukiko akarumenyesha ko ari muri uru rubanza ariko yagize ikibazo kandi niba ari n'impanuka yakoze akerekana impapuro zo kwa muganga aho kuba uregwa ari we ubyivugira ku munsi wo kuburana haba uruhande rw'ubushinjacyaha abaregera indishyi kimwe n'uhagarariye inyungu za leta bahuriye ku kuba impamvu zitangwa na ngendahimana uregwa ari izigamije gutinza urubanza basaba ko bitahabwa agaciro urubanza rugakomeza major gerard muhigirwa yahise yanzura ko urubanza ruburanishwa kandi ko ari icyemezo kitagibwaho impaka ashingiye ku kuba urubanza rwarasubitswe inshuro ebyiri kandi uregwa akaba yarahawe igihe gihagije cyo gushaka umwunganizi uregwa ariwe private ngendahimana yabajijwe niba aburana yemera ahakana cyangwa ntacyo kuvuga afite ati nyakubahwa perezida w'urukiko namwe bacamanza ntacyo nabona mvuga ntafite unyunganira ibi ntibyabujije iburanisha gukomeza ubushinjacyaha busobanura uburyo ngendahimana yakoze icyaha bwavuze ko umunsi akora icyaha yari yapanzwe kugemurira bagenzi be bari mu mapozisiyo atandukanye aho yakoreraga muri bato ya cumi n'imwe ikorera i rubavu maze arangije akazi aho gusubira aho asanzwe akorera ajya mu kabari gusangira inzoga n'abaturage aha muri aka kabari kegereye aho yakoreraga ni naho yatonganiye na bamwe mu bo basangiraga maze umushinjacyaha ati mu burakari butagira aho buturutse mu bwenge ntazi uko bungana ngendahimana yahise asohoka ajya kuzana imbunda arasakiza imana yacitse ukuguru arasaba imana mu mbavu agwa mu ruhengeri tariki ya cumi n'imwe z'ukwezi kwa munani bibiri na cumi n'umunani undi yarashe ntituzi niba yaravuye mu bitaro ariko niba bakina ariho ntacyo bazimarira babaye ibisenzegeri kapiteni nzakamwita yavuze ko ngendahimana asubiye ku birindiro yabarizwagaho abasirikare bakoranaga bamubajije niba ari we warashe arabyemera babeshya ko yikanze umwanzi akarasa kandi ibi yabyiyemereye mu nyandiko mvugo abazwa n'ubugenzacyaha private ngendahimana aregwa ubwicanyi kuri bene imana ariko ku bandi babiri akaregwa ubwinjiracyaha mu bwicanyi kuko nabo ngo yari agamije kubica ariko kubera igihunga ntahamye mu cyico Maitre Frederic Musabwa uhagarariye umuryango wasizwe na bene Imana ugizwe n'abana batanu yasabye urukiko kuzazirikana ko habanje kubaho umugambi w'ubwicanyi kuko kuva aho yabarasiye kugera aho yasanze imbunda akagaruka hari ibirometero bibiri bityo ko yagiye azi icyo agiye gukora yavuze ko indishyi z'akababaro cyangwa acte de consolation asaba ingana na miliyoni mirongo itanu n'ebyiri n'ibihumbi ijana na mirongo itanu na bitanu n'amafaranga magana atatu harimo n'ibyakozwe mu gushyingura nyakwigendera indi ngingo yagiweho impaka cyane ni yuko abaregera indishyi basaba ko leta ariyo yabishyura kuko ingingo ya magana abiri na mirongo itandatu mu gitabo cy'amategeko hano harimo igika kivuga ko umuntu ataryozwa gusa ibyangiritse kubera ibikorwa bye bwite ahubwo anaryozwa ibyangijwe n'ibikorwa by'abantu yishingiye cyangwa n'ibintu ashinzwe kurinda ku bwa metere frederic musabwa leta ntishinzwe ibi byaha ariko igomba kwishyura ibyo umukozi wayo yangije ati ku buryozwe bw'ibyaha n'umuntu uragiye inka ikagira ibyo yangiza si yo ibibazwa ahubwo bibazwa nyirayo metere musabwa yavuze ko ngendahimana yarashe abantu yambaye imyenda ya gisirikare abarashishije imbunda yahawe na leta bityo ko leta igomba kumwishyurira igihe cyose idahakana ko ari umukozi wayo metre aline batsinda uhagarariye leta y'u rwanda yahise avuga ko iyo baba bemera kumwishyurira batari kwirirwa baza mu rukiko ashingiye ku byo umushinjacyaha yavuze asobanura uko icyaha cyakozwe n'igihe yagikoreye metre batsinda ashimangira ko ngendahimana atigeze ashingwa guhungabanya umutekano w'abanyarwanda ahubwo yatumwe kuwurinda metre aline batsinda yashingiye ku zindi manza zisa n'uru zaciwe n'urukiko rw'ikirenga rutanga umurongo ku manza nk'izi rushingiye ku nyandiko z'abahanga avuga ko umukoresha ataryozwa amakosa umukozi yakoze atandukiriye inshingano ze ati ngendahimana nta burenganzira yabiherewe kandi akora ibibujijwe abizi neza abigambiriye kandi binyuranye n'inshingano ze bishimangirwa n'uko yabeshye bagenzi be ko yarashe yikanze umwanzi metre batsinda yatanze ingingo eshanu zishimangira ko leta itakwirengera ibyaha bya ngendahimana kuko ibyo yakoze atabikoze mu masaha y'akazi ntabikoreraho akazi kagomba gukorerwa akaba atari umukoresha wamuhaye ibikoresho n'amabwiriza kandi atanabikoze mu nyungu z'umukoresha we ari we leta metre batsinda yanzuye avuga ko indishyi zisabwa agomba kuzitangira ku giti cye kuko yakoze icyaha ku giti cye uhagarariye leta n'uwunganira basizwe na nyakwigendera bene imana babwiye urukiko ko rwazasuzuma imyanzuro batanze mu myanzuro y'ubushinjacyaha bwasabye urukiko rwa gisirikare kwakira ikirego cy'ubushinjacyaha rukemeza ko gifite ishingiro kwemeza ko Private Ngendahimana Bosco alias Karama hamwe n'icyaha cy'ubwicanyi n'icy'ubwinjiracyaha mu bwicanyi agahanishwa igifungo cya burundu kandi akanyagwa amapeti ya gisirikare akavanwa mu ngabo z'u Rwanda kuko ntacyo azimazemo Perezida w'inteko iburanisha Major Gerard Muhigirwa yapfundikiye iburanisha avuga ko urubanza ruzasoma ku itariki enye z'ukwezi kwa cumi n'abiri saa saba z'amanywa mu karere ka Rubavu aho icyaha cyakorewe Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwahadijwe ry'Amerika arakoze cyane claude ganza hano muri leta zunze ubumwe za amerika haraye habaye amatora y'abagize inteko ishinga amategeko ku nshuro ya mbere mu myaka umunani abademokarati bongeye kwegukana umutwe w'abadepite n'ubwiganze bw'amajwi ayo matora abaye mu gihe hano muri amerika ikibazo cy'abimukira n'impunzi kitavugwaho rumwe n'impande zitandukanye leta ya meni ibarizwa mu majyaruguru ashyira uburasirazuba bwa amerika iri muri za leta zivugwamo kwakira kwakira impunzi nyinshi ndetse ikaba n'imwe mu yatowemo abademokarate basimbuye abarepubulika kuri telefoni turi kumwe na bwana bosco rwaganje uyu ayobora umuryango witwa prosperity main ni umuryango uharanira inyungu z'abimukira bwana rwaganje mbere na mbere mwebwe nk'abantu muharanira uburenganzira bw'abimukira n'impunzi mwakiriye gute kuba abademokarati bongeye kwigarurira umutwe w'abadepite mu nteko ishinga amategeko
murakoze cyane reka nongere mvuge yuko nitwa claude rwaganje atari bosco rwaganje nkaba ntuye hano muri mene mbabarira rurakoze ndashimira cyane ijwi rya amerika ryatekereje kutubaza hejuru icyo kibazo iyo nsinzi twayakiriye n'ibyishimo byinshi cyane bikurikiranye n'imyaka ibiri turangije turi muri puvuware ya turampe kandi ikaba ari guverinoma itavuga rumwe n'ibibazo by'impunzi ndetse hano iwacu muri mene aho twari dufite guverineri umurepabulikani nawe wangaga impunzi cyane ndetse yahoraga yivuga yuko ari umwe mu badisipure ba turampe cyangwa se ngo yigisha turampe ibyo akora rero ayo matora twayakiriye n'ibyishimo byinshi kuko twashoboye gutora guverineri w'umudemokarate kandi umuntu wumva ibibazo zacu cyane ikiri aho ngaho reka nongere mvuge yuko abayimigurente bose bari muri amerika ndekereza yuko bakiriye ihinduka ryabaye muri house of representative cyangwa se ari muri kongere bayakiranye ibyishimo byinshi cyane kubona yuko habaye ihinduka trump akaba noneho rero azashobora kuza negosiye n'abademokarate kugira ngo amategeko yiwe cyangwa se amabwirizwa yiwe ashobore gutambuka twabyakiriye n'ibyishimo byinshi cyane nagira nkubaze rero ese mwebwe uko mwabyakiriye mutyo mwebwe mwaba mwaragize uruhare rungana rute kugira nibura ijwi ryanyu ryaba ribe ryakumvikana
urakoze cyane bujuru rya amerika reka mvuge yuko urebye no mu minsi ibiri ya nyuma y'amatora trump yananiwe kuvuga hejuru y'ibintu bya ekonomi kandi ibintu by'ubukungu bimeze neza hano muri kino gihugu ubu ngubu ku ngoma yabo ariko rero yakoresheje abayimigurante ngo nicyo kintu ashobora niyo ntwara ashobora yakoresha kugira ngo ahamagarire abarepabulikeni gushaka gutora ndetse banamutora batora amategeko yiwe batora abasenata n'abakongeresimene kugira ngo akomeze akore inshingano ziwe ibyo rero byatumye natwe ubwacu tumenya yuko kazoza kacu katari mu maboko y'abandi ahubwo kari mu maboko yacu bituma rero duhaguruka n'iyonka tubwira abatoya bose n'abakuru tubereka yuko ubwenegihugu baronse atari bwo kubafasha kuvayaje gusa cyangwa se kuza bagenda mu bihugu ahubwo ari ukubafasha kugira ngo bashobore kugira inshingano zabo nabo bagire icyo bivugira bonyine ni muri urwo rwego rero dufite na wisikakenseye nashobora kuvuga yuko tunejwe no kubona ko hari n'umudamu w'umukongomani washoboye kwitoza mu rwego rwa school board cyangwa se mu bintu by'amashuri akaba yatambutse akaba n'umudamu w'umusomaliyeni nawe uha wiyamamaza uzatorwa ku itariki zirindwi z'ukwezi kwa cumi na kabiri kuko iyo ni special election ariko twe twarahagurutse duhagurukana n'abantu bose dukangurira abantu yuko bashobora kugira ijwi ryabo rikawuntinga cyangwa se rigira imbaraga muri ayo matora claude claude claude rwaganje utubabarire nta mwanya munini dufite ariko ndagushimira kubw'akanya waha ijwi ry'amerika kugira ngo tuganire twibutse ko uyobora umuryango witwa prosperity main uharanira inyungu z'abimukira urakoze cyane urakoze nama radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda inshuti mwarimu duteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi dushimire injeniyeri lopes wadufashe mu buhanga bw'ibyuma fasil gebeyeho wadufashe kwegeranya aya makuru na etienne karekezi wayashyize hamwe muri studio ya gatanu i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema na Placide Magambo nanjye mbifurije umugoroba mwiza